sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota akkam jirtu har'a qophii filannoo faarfannaa kan isiniif qabanne dhiyaanne likkee biraanuutiif ani girmaa baay'isaatii walduraa duubaan ergaa keessan qabanne yommuu isinii dhiyaannu likkeen carraa jalqabaa kan argate dhaggeeffataa ta'ee jira.
yaadataa dirribaa waazetii haroorraa aadde sukkaaree laggasaatiif waldaa waazetii harootiif maatiisaaf akkasumas firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera biqilaa dirribaa haanaa yubdoorraa abbaasaa obbo dirribaa boobootiif gaarummaa guutaatiif qananiisaa biqilaatiif akkasumas fiqiruu ijjiguutiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
mitikkuu shifarraa sayyoonooleerraa haadha isaa tolashee biraasaaf amantoota waldaa lalisaa baddeessaaf geetanee tamasgeeniif. faarfannaa tokko naaf filaa jedheera geetanii tamasgeenii lu'aa abbaa booraa irraa obboleettii isaa hawwanii iddoo isaatiif ashaagiree tashoomeef barsiisaa taarikuu ittafaaf maatii isaa hundumaaf faaruu tokko naaf filaa jedhaniiru.
yirgaalam addunyaa yaayyoorraa shukkee warquutiif taarraqany addunyaatiif waldaa makaana yesus quraatiif. waaqa caaluu takkaallanyiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera yooseef malkaamuu haanaasaa siggaa ganda gaammaneerraa abbaasaa obbo malkaamuu girmaatiif haadhasaa haddee jigaayyoo abarraatiif asteer malkaamuuf maartaa abarraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Boora eeguun eegaaf tokko. barataa balaayi qana'aa yuunivarsiitii wallaggaa irraa qopheessitootaaf baqqalaa baajatoof gurmeessaa baajatoof waggaarii baajatoof faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galaanaa baqqalaa wallagga bahaa jimmaa arjoo irraa qopheessitootaaf gabaayee barsiisaaf yaaqoob biraanuuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
dooktarii jabarraa wallagga lixaa aanaa omaarraa. poolisii takkaallenya asfa'uuf jiraataa jabarraaf hawwii asfa'uuf tamasgeen taaddasaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera baacaa margaa boneeyyaa bosheerraa tasfaa margaatiif ilfee margaaf faayisaa ittumaaf tasammaa ittumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
guutamaa namarraa haroo maayyaa irraa maatii isaa firoota isaa hundumaaf amantoota guduruu gommiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera baacaa margaa boneeyyaa bosheerraa haadha warraa isaa faayisee waaqumaaf shuummatee ayyaanaaf boontuu baacaaf bilisee baacaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomaa faarfannaa ittaanuun eebbifamaa isaaniin jenna.
Hambafaalee Waaqtolaa Noolee Kaabbaarraa haadha isaa Haadde Himaanii Guutamaaf abbaa isaa obbo Waaqtolaa Bashuraaf Garramuu Bashuraaf akkasumas jaalallee isaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Taammiruu Baayisaa Aanaa Ganjiirraa kaadhimamtuu barsiistuu Shittaayee Taammiruuf Gaaddisee Gurmuuf Xilaayee Tasfaayeef Tuujubee Wiirtuuf akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Jabeessaa Waaqwayyaa Wallagga Lixaa Hoomaa irraa qopheessitoota sagalee abdiif barsiisaa Cannaqaa Biraanuuf barsiisaa Yohaannis Biraanuuf Uumee Biraanuuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Barataa Shibbiruu Baqqalaa Aanaa Aaruu Guddattuu Dullee irraa Bulaa Buusaaf Taarikuu Shuuraaf qopheessitootaaf Waldaa Guutuu Wangeelaa Biqiltuu Gaalliif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru.
Nagaasaa Ta'eeraa Maqaleerraa. maatiisaaf akkasumas firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera geetaa'oon ittafaa sayyoon oliirraa waldaa makaana yesus kolbaa caanaatiif maanguddoota waldichaaf faarfattoota isaanii hundaaf obbo dabalaa nagariitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Nkonna naagannaa maleessa akkaan barataatu akka qilleensa afuufama naamusa dargaatu kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Meesenee kan qabnuuf danuu facaafanne eebbaa waan hin qabne dhugaadha kaayartuu galfanne sassaatummaa keenyaan bidiruu gooftaa machaanne beelaaf eebonaane naayicha guddaa rukutamne qonnannaa gannaa maleessa akkaan baarakaato akka qilleensa afuufama naamusa dargaato kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Qopheeffannee korojoo karsaa hawaan baanne keessaa bunnaa manee fudhachuudhaaf akkamne dhabne fayyaa fakkaatu yoo gaarii godhaadhaan nimmeessa inni hoolee teessoo injiruun kan gooftaa eebbeessa qonnannaa gannaa maleessa akkaan baarakaato akka qilleensa afuufama naamusa dargaato. Kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. baay'atee fiidansi samiitti tibaame baay'ee wallataa'e uumamni gogerroo kotaame laftes nu jaalatti warra jidhii mataa ta'eera eessatti facaafnos ooyiruun biqilchuu didheera qonnannaa gannaa maleessa akkaan baarakaato akka qilleensa afuufama naamusa dargaato kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane. Jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. namnee lafarra barakaa tanyaannaa isaa yaa'een jennee gooftarraa burqaa. abbaa waraabbanna gooftaaf amaanamne meeqota darabeessa korra irroon keenya gootee utuu dambalee hoo agarra hin qonnannaa gannaa maleessa takkaan barakaato akka qilleensa buufama naamusa dargaato fuudhan keessaa tokko kan gooftaaf waaqayyoodha taane yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane. Fuudhan keessaa tokko kan gooftaaf waaqayyoon taane Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane. Joonee malee afaan kun nyaachuun ni beera jirraa jennaa malee gadidduu keenya deemaa jira kaaniin tilmaamamne waaqayyoon baay'ee yakkineerra guddaaf xinnaan jennu hundumtuu akka dhannoo maraara hin qonnannaa gannaa maleessa takkaan baarakaato akka qilleensa afuufama naamusa dargaato fuudhan keessaa tokko kan gooftaaf waaqayyoodha taane. Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane fuudhan keessaa tokko kan gooftaaf waaqayyoon taane Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane.
Fiqiruu Nagaasaa Ganjii irraa Amaarichi Baalchaatiif Barsiisaa Darajjee Xibabuuf Wangeelaawwi Kifilee Sobboqaaf qopheessitoota hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Saamu'eel Tasfaa'ee Gimbii irraa haadha isaa Taajuree Waaqjiraaf Abbaasaa Tasfaa'ee Kabbadaaf akkoosaa Alamii Goobaaf Waggaarii Waaqjiraatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
lalisaa tarreessaa wallagga lixaa naayiraarraa dasituu tarreessaaf abbaasaa obbo tarreessaa xiichaaf baqqaleechi taaddaseef naa ta'ee lalisaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera toliinaa tarreessaa aanaa mana sibuurraa dabalaa qinaaxxiif lammeessaa lataaf admaasuu ashuwiif birroo halmaadiif akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
geetawwan ittafaa sayyoo nooleerraa qopheessitootaaf maartaa fuufaaf ganamee masaraaf misgaanuu ittafaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera mirreessaa dabalaa aanaa makkoo irraa hojjetaa wangeelaa asnaaqech tasfaayitiif abbaasaa obbo dabalaa guutamaaf haadhasaa aaddee jijee tarrafaaf obboloota isaa hundumaaf faaruu tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanu kan keessan ta'a ittiin eebbifama isaaniin jedhu.
Sagara kootii facaabee duwwaat fayyisaa eebbee michuudhu ganga boosii malee malee malee kanaan itti madduu ni beekoo kanaaf kannaaf hiikuu ibbookoo kanaan har'a haakuu mimmaakoo kanaan hafuubaatu yaada koo. Kanaan natti toltaa ya gooftaa ya gooftaa ya gooftaa inni garaa kootiin hafuudhaa.
Kanaaf kanaafuu ifootoo kanaan irraa koome maangoo kanaan hafuubatu yaada kanaaf natti toltaa yaagootaa yaagootaa yaagootaa inni garaa kootii naafuutaa. Sadaqaan hin baane anarraati Rimaalee homtuun jiru goota Hunduu narraa babbaata Michuu dhugaan qabu rimaalee Maalee maalee Kanaan itti madduu dhibeeku Kanaaf kanaaf ibuu ibbooku Kanaan irraa atuu himimanku Kanaan hafuubatu yaadaku. Kanaaf natti toltaa yaagootaa yaagootaa yaagootaa inni karaa kootii naafuutaa. Gaarii kan maaf yaaduu fakkaatee onni ogummaan natti yaadee diinatti dabarsee naraadha. mariyaata michuu dhugaan qabuuti malee malee malee kanatti maduu dhibeeku kanaaf kanaaf ibuu iboo kanaan irraa atuu himmangu kanaan hafuubatu yaadaku kanaaf natti toltaa yaagootaa yaagootaa. Kudina puta, kudikara kudina puta, kudikara kudina puta, kudikara kudina puta, kudikara kudina puta, kudikara kudina puta, kudikara kudina puta.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumuru nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 551 1199 Duwwaa 11 551 1199 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Wanti nisiif godhee yoo lakkaa'ame danuudha. Fincaaniin jiranii kaa'ee fincaaniin jiranii kaa'ee galata deebisee fayyisaa kee garaa deebisee. Fincaaniin jiranii kaa'ee fincaaniin jiranii kaa'ee galata deebisee gargaaraa kee garaa deebisee. Gargaaraa kee garaa deebisee. Gargaaraa kee garaa deebisee. Moose kaatee isaatu siisi maatee galata deebisee mararteedhaan si waamee mucaasa si godhaatee galata deebisee. Iyya keetu dhagaahu si jalaa jala hin jenne galata deebisee abbaa gaarii siif taa'ee al tokko si nufiine galata deebisee. Gammadii yaa lubbuu koo waaqaan siif gaariidha. Wanti nisiif godhee yoo lakkaa'ame danuudha. Fincaaniin jiranii kaa'ee fincaaniin jiranii kaa'ee galata deebisee fayyisaa kee garaa deebisee. Fincaaniin jiranii kaa'ee fincaaniin jiranii kaa'ee galata deebisee gargaaraa kee garaa deebisee gargaaraa kee garaa deebisee. Gargaaraa kee garaa deebisee. Isaatu si obaase isa si guddisee galata deebisi yemmuu beelofteetti isa beela si baase galata deebisi mucaa kootiin jedhee wanta gaarii si soore galata deebisi harka saasirraa qabee. miidhama si baraare galata deebisi gammadi yaadu buuko waaqaa si bariidha wanti inni siif godhe yoo lakkaa'ame.